bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sita cumi n'umunani muri kumwe na joediani nahazwe ikaze mwese nshuti bakunzi mu biganiro tubafitiye muri kano kanya ndashima ariko hariho abamama zijya konje bazigabanya bakavuga bati kuruhuka nibyo ariko numva bimeze neza kandi kwigisha abana ntosaba rero n'abandi ntako biyangara boza baragenda gufasha
uyu ni umushikiranganje w'indero mu gihugu cy'u Burundi Janvier Ndirahisha aragaruka ku bibazo bimwe bimwe yifuza ko bihinduka mu bushikiranganje aramutswa turabigaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ariko hagati aha abanyeshure baba barayobewe ca kibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza musabwa gusubira kugira, kugikora kugira ngo mugatanga mu, mu amahera ibihumbi mirongo itanu vy'amafaranga y'amarundi ni mukanya isase murabe hagufi y'amaradiyo yanyu mbanze ndabwire muri make ko perezida wa zimbabwe emerson mnangagwa yatanze ikigongwe ku bafungwa bagera ku bihumbi bitatu bagwiriyemwo abana abakiri bato n'abapfasoni abajejwe ubusho butandukanye muri ico gihugu bavuga ko ari mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abafungwa bari mu busho butandukanye busa nk'ubwarengewe n'ubwinshi usivye uwo muce nari ndababwiye w'abazorekugwa abagendana ubumuga abafise indwara zitandukanye n'abarenze imyaka mirongo itandatu bamaze kurenza icakane c'ibihano bari baraciriwe nabo nyene bagiye gutezura kugurirwa iyo ngingo naho biruko ntiyega abari baraciriwe umunyororo wo guherayo abafungwa bari mu busho bamaze imyaka irenga cumi barindiriye kunyongwa nabo ku ruhande rwabo baciye bacerwa uwo guherayo kubera ibibazo vy'uburyo igihugu ca zimbabwe kimazemwo igihe haragiye haratangwa ikigongwe c'umukuru w'igihugu no ku ntwaro y'uwahoze arongoye zimbabwe robert mugabe abagera kw'ijana barapfiriye mu busho butandukanye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu biturutse ku kubaho nabi mu busho leta itari gishobora kuronsa ivyangombwa bishemeye kubera ikibazo c'amafaranga igihugu ca zimbabwe giharurwamwo abanyororo bagera ku bihumbi mirongo ibiri bari mu busho butandukanye butari bubwirijwe kurenza abantu ibihumbi cumi n'indwi wahoze ari perezida w'ubufaransa nicolas sarkozy nyuma yaho arekuriwe kuno wa gatatu amaze iminsi ibiri asambishwa ku mafaranga yo kwiyamamariza amatora yo mu bihumbi bibiri n'indwi yoba yarahawe bidaciye mu mategeko n'uwahoze ari perezida wa libiya muammar kadafi sarkozy yamiririye kure ivyo vyagirije vyose afata nk'ukwihora ku ngingo yafashe yo kurungika indege z'ingwano zafashe gukura kadafi mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe nicolas sarkozy yavuze yuko abanyeri libya bari nyuma y'iyo dosiye kugira ngo bamwihore ikinyamakuru c'abafaransa le figaro gisubiramwo amajambo ya sarkozy yavuze maze kurekurwa amaze kurekurwa canditse kiti ndugure twamugina sarkozy yavuze ko iyo dosiye ya libiya ariko aragirizwa itumye ubuzima bwiwe buhinduka umuriro udahera kandi ariko yagirizwa ibintu atavyemezo ndugaye twamugina radiyo ijwi ya amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo inshuti bakunzi mutwumva muri ku gataka k'u rwanda muratwumva atankomanzi ku ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa interinete kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ndabaha ikaze uno munsi uburundi buriko burahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi umunsi ushitse mu duce dutandukanye tw'ico gihugu havugwa ubukene bw'amazi meza nko mu ntara za cibitoke abanyagihugu baho bavuga ko bashobora gufata urugendo rw'amasaha ane n'amaguru kugira ngo baje kurondera amazi meza ni mu gihe mu ntara ya gitega ahitwa ku ishure rya kwibuka abana bamaze imyaka ibiri ata amazi bafise kuri ayo masomero yabo inkuru tubazumenyesha amakuru wacu fidel d'antoine nsabimana igitega ayo mashuri yose ari ku mutumba wo kwibuka ku kilometero kumwe uvuye mu gisagara ca gitega ni amashuri yegamiye ishengero ry'abagenzi muri ayo mashuri harimwo amashuri abiri afise uburaro bw'abanyeshuri bashika amajana na mirongo umunani naho harimwo abana bangana uko nta magi y'amazi riraboneka mu mabombo yubatse muri ivyo bigo haraciye imyaka ibiri nk'uko bivugwa na manirambonadera umuyobozi w'uburaro kw'ishuri ryigisha ubuhinga ryitiriwe david may Eh, turafise ikibazo c'amazi nk'ubu turamaze imyaka ibiri atama ry'amazi ri- riboneka mu matwi ya regides ni kuvuga caba ingorane ya mbere isuku riraba rike ca tuyavoma mu ku mwonga wa rusengo uwo mwonga nawe duhurirayo na- n'abanyagihugu bava hakurya kuhankana hariho umwanya w'ivyigwa baci- baca bahomba Eh, tize twari tuyitangura saa cenda ariko ubu twaciye twushirako isaha kubera bari kuvoma icitangura saa kumi kiba ikibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe Eh, bu- ibijyanye n'utuzu- n'utuzu twa sugumwe bira- biragorana cyane kubera ko ayo mazi ntayaba ahari kandi ko eh, abo dufise bavoma bavoma amazi yo guteka gusa ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera kubera twasanze ko kuvomesha bitwara amera menshi mu gice cy'uyu mwaka byadutwaye amafaranga angana n'umuriyoni aho kandi no kuvuga ntibavomera abanyeshuri no kuvoma amazi yo guteka no koza ibikoresho abanyeshuri bakoresha byo muri efegitwari abanyeshuri baratoye uburyo bwo kudukoresha mbere yo kwinjira muri utwo tuzu basiga impuzu hanze bakinjira basigaranye agahuzu ko munsi gusa uno musore twamusanze avuye kwitabara kubera kwirinda gukura impuzu aha dukora impuzu kubera iyo uvuyeyo hari akanuko kenshi u- uzanye reka ku mota ko gatandukanye ni byiza ko ukora impuzu kubera usanga bigoye nyine uri- ugiye mu bandi n'akaodere kavuye nyine mu ntubyera abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa tuyizere Philbert ni umwe muri abo banyeshuri hageze nk'igihe cyo kumesa uduhuzu umuntu afite uduhuzu dukeyi biragoye kweri kubera naho nyene tugenda mu myonga mu migezi iyo amazi ari kuyarondera hama tugaheza tukaza tukamesa kwa duhuzu bityo gihe usanga abanya- abanyagihugu bo mwikati ari benshi usanga uriko urakoresha amazi yo mu munga nayo ntaba ari meza cane ntigaheze ngo kere neza kubera kuniganira ayo mazi navyo nyene bibatera ikibazo niyo kwizera Edouard nawe nyene yiga kuri iryo shuri birashika ugasanga kurya kuntu abantu baba ari benshi kugurana kw'abantu ugasanga ushoboye kuvoma amazi ugasanga yashoboye gucafura ugasanga ateye indwara Nima Adel akurikiranira hafi abanyeshuri b'abigeme biga mu gisata bita sawifi kigisha ijambo ry'Imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike amazi ngaha ntayahari aturabwira bajya kuvoma umwunga ugasanga ntibariko bariga neza usanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi Eh, nk'indwara bakunda kurwara kenshi ni indwara usanga bariko baravuga ngo bariko bararibwa tuca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda congera kuba ikibazo gikomeye ku bana b'abigeme iyo bagiye mu mihango yabo fayida n'ibitanga n'umwe muri abo bana b'abigeme ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotegisi umugani kandi birasaba n'uko koga minsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranja tugasaba hagati yacu tugafashanya uba yafise agaha mugenzi we utayafise agashobora kuyaronka muri ubwo buryo mu ishyirahamwe regidezo ritanga amazi y'umuyagankuba bamenyesha ko ico kibazo c'amazi kiri kwibuka cyaturutse ku mapompa aduza amazi yononekaye ariko bavuga ko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kuja mu buryo igitega fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku munsi w'ejo wa gatatu umushikiranganji w'indero mu gihugu c'u burundi janvier ndirahisha yari yatumwe kona inama nshingamateka kugira ngo yishure ku bibazo bitandukanye bivugwa mu gisata c'indero muri kino gihe mu burundi mu vyo umushikiranganji yagarutse ko harimwo ikibazo co gukwiragiza abigisha irya nino mugenzi wacu evariste nzikobanyanka yaradukurikiraniye ivyo bikorwa ahakorera inama nshingamateka mu kigobe ni mu burundi ikibazo kijanye no gukwiragiza abigisha aho batari rodeploma mu gifaransa abashinga amateka bakigarutse ko cane mu bibazo ku mushikiranganji w'indero amakaminuza n'ubushakashatsi umushinga amateka ni ukuri Salvatore agaruka kuri bimwe mu bitariko bigenda neza inyuma y'ico gikorwa fatiye ku burorero aduherereye mu ntara tuvamo ku mashuri ahanini bibonekana ko yasigaye ko aba- abakenyezi nagomba kubaza rero ingaruka mumaze kubona vyoba vyaragize ku mashuri tubona ashobora kuba abakenyezi nka batatu batwa baba bari nko mu makonje swate prenatale canke poste natale nagomba rero kubaza ico muba mugiye gukora kw'ayo mashuri kugira ngo mushobore kubashira nk'abagabo narirya amashuri amwe amwe tubona atabasipriya bahari kuri ayo mashuri umushikiranganji w'indero asanga koko hari ingaruka mbi inyuma yo gushira mu ngiro umugambi wo kurungika abigisha aho batari aharagahaze no kubwakosora buhoro buhoro nk'uko abivuga akanasaba ahari abigisha b'abakenyezi gusa iyo bagiye mu karuhuko ko kwibaruka kugira utwigoro umushikiranganji janviere ndirahisha abakenyezi nibo benshi nibo bizi kenshi abadesisi nibo abadesisi nibo benshi abadesisi ariko je ndashima ariko hariho abamama zijya konje ba- bazigabanya bakavuga bati kuruhuka nibyo niko numva bimeze neza reka nje kwigisha abana nosaba rero n'abandi ntako biyangara boza baragenda gufasha je nibaza ariko ku kibazo ca diploma uduhinyu twabaye tuzatugenda turadukosora buke buke mugabo gushusha guca naduka ngo ndabisubiyemo abigisha na cane cane abarungiswe kwigisha mu ntara ya bujumbura batonda bavuye mu gisagara ca bujumbura amashinga amateka batowe muri iyo ntara basanga badatonda kenshi abanyeshuri bakirirwa uko batonze adolphe banyikwa ari muri abo bashinga amateka asaba umushikiranganji kugira ico akoze kugira ibintu bihinduke abigisha benshi bava mu gisagara ugasanga basaba lifuti bava mu gisagara kigaca kiba ikibazo ugaca usanga no muri evaluwasiyo intera ya bujumbura ironsa amanota make mu vy'indero nasaba rero ko umushikiranganji ico kibazo igifata amaboko na cane cane ko ubu nibaza ko vyahindutse mu ntara yacu abizi vyo kwigisha n'umusi ni benshi babaha akazi mu ntara bavamo kugira ngo dutere imbere murakoze ibivugwa n'abo bashinga amateka batowe mu ntara ya bujumbura ko abigisha ubasanga ku mabarabara bategereye abo bunguruza kivugwa mu yindi mihingo y'igihugu nk'uko abo baserukira abanyagihugu babivuga umushikiranganji ndirahisha yishura ko n'ico ari ikibazo co kwicarira kugira gitorerwe umuti abashinga amateka baranadoma urutoke ku mashure akorerwamwo ibikorwa vya politike kandi bitarekuwe n'amategeko uwarongoye igisata c'indero amakaminuza n'ubushakashatsi ku rwego rw'igihugu avuga ko ababikora bahonyanga amategeko le milieu scolaire ni ya politike abantu babikora batubabarira baba babirenze ko barabizi kuko muba mu- na cyane cyane kandi mu Rwanda kwa politike nibo bara- barajamwo aho byo babikorwa murahambarira je nzobihera rumara yuko atanama zibera mu- mu mashuri kubona hari amakaminuza mwamwe yemerewe gutanguza inyigisho z'igice ca kabiri arico master ayandi akima ubwo burenganzira biraje ishinga abashinga amateka umushinga amateka sinzi nkayo jean pierre ni umwe muri abo bashinga amateka bakeneye umuco nyakubahwa mushikiranganji haravugwa ko amakaminuza amwamwe yahawe uburenganzira bwo kwigisha igice cya kabiri icyo bita masiteri hoba hisunzwe iki mu gutanga ubwo burenganzira kuri zimwe izindi nazo ntiziburunge inyishu y'umushikiranganji w'indero ni uko ata kaminuza n'imwe yabujijwe gutanguza ivyo vyigwa vya master ariko ko izo kaminuza zotanguza ico gice ca kabiri ca kaminuza ku bisata bimwe bimwe zishobora gutunganya neza umufasoni janviere ndirahisha yaboneyeho n'akaryo ko kwibutsa ingingo yafatiwe abananiwe ikibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kuja muri kaminuza basabwa gutanga ibihumbi mirongo itanu vy'amafaranga y'amarundi abaho uburenganzira bwo gusubira gukora ico kibazo autodidaxi mu rurimi rw'igifaransa bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika Evariste Nzikobanya nka urakoze cane gose kutubwira ivyo vyose vyavugiwe mu nama nshinga amateka y'u Burundi ejo ku munsi wa gatatu aho mumvise umushikiranganje w'indero yariko arabazwa utubazo dutandukanye mu vyerekeye igisata aramutswa hakaba rero hari akabazo mushaka yuko tuzogaruka ko muri utwo twose mumvise hari ivyo gukwiragiza abigisha hagati mu gihugu haba ivy'amakonje ahabwa abavyeyi bigisha baba bagiye kwibaruka muratwandikira kuri radio yacu arubaze gmail akaburungu com hama tubatunganirize ikiganiro kirekire turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara dusubire mu ntara zo hagati mu gihugu cy'u Burundi neza na neza mu kirundo aho abagendesha ivyuma vyunguruza abantu mu mabarabara ahuza komune ntega n'umugwa mukuru w'intara ya kirundo ni mu Burundi basaba leta gusanurirwa amabarabara bakoresha umenyesha amakuru ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze aratubwira igituma nuko ibintu vyifashe
iyi modokari ihejeje kurengana bigoranye mwibarabara riva ku mugwa mukuru wa kirundo rija muri komine ya ntega ngaha uba winjiriye ku mutumba wa gitwenzi kwiyunguruza biragorana kubera ububi bw'iryo barabara ubunyerere bukaza busongera isibe iri barabara ngaha ukuntu bimeze mu bisanzwe rirashaya rwose iyo imvura yaguye urumva bisaba ko bazorikora bakarishiramo ikariyeri nta bindi bizokorwa n'ivyo nyene vyonyene kabisa kubona ko imvura yaba yaguye maze kugwa agaca hanyerera kubera ko imashini z'abashinwa zaciye agaca haseruka imvura yamaze kugwa agaca hanyerera niko baca nka kariyeri abantu nyene bavose akaza barigira cyane nka n'abana b'amagare mucamake ko turiko turaribona rirakwiye mwe mushika nko hejuru nk'akarorero mukabwira abo hejuru bagashobora kudushiriramo ikariyeri ibintu vyifashe uko no mu yandi mabarabara atari munsi y'atatu ahuza utu turere uyu munyagihugu yunguruza abantu n'ipikipiki arahaca hose yego ikibazo cy'amabarabara ngaha ndakibona cyane kubera ngoma ngendesha imoto urukanya ndi umumotari wo ngaha ahantu bi- aha- ahantu bita ku kimbwebwe birashaya cyane ikiziranyika kubera ata kariyeri irimwo kandi no haruguru ka- naho kandi mu mu mabarabara yaho yose ni mabi no kurata harononekaye hose usanga ari ingorane iyo imvura yaguye birashika imodokari zikarara mu gahinga kubera vyanse ko zibandanya harashobora guhora nk'iminsi ibiri ariho ziri canke hadaheze iminsi ibiri bagaca bareba kuntu bagura hirya no hino kugira ngo barebe ukuntu bonzisunika bareko zokwigira imbere turabona hari imirima imirima ntakiba imirima irononekara nyene canke zimwe zigaca mu mirima nyene zikaduga vyasaba ko zoharenga kuri bene zo agahombo ni kenshi nk'ejo bundi narahaciye imodoka nayirajije mwaho yanyereye yatembagaye nuko gusa imana yakinze ntiyagwa hepfo yashobora guca yononekara nkaca mpomba gose yiguye igatembagara hari igihe karakasi ho- hombagurika yose nkaca mpomba muri ayo mabarabara hakunze guca imiduga mito mito bita probox izo modokari zunguruza ahanini abantu n'ibicuruzwa vy'abadandaza bato bato nabo nyene bavuga ko bariko barahomba nk'ubu ntitudandaza kubera ata buryo bwo kwiyunguruza dufise tugeze aho twajya guhiga ibintu kubera ubunyerere w'imodoka aca yanga kubera adafise aho yoca ibidandazwa dushobora kugenda kurangura ntiturishikane kubera imodoka nyine ubunyerere iba yahezemwo ntishobore kugenda kubera turara mu nzira n'abasuma bashaka gusanga mubonye n'imodoka yaraye mu nzira ikatugira nabi bakabidupakurura bakabyiba tugaca dusanga arimo turahomba kuri abo bose ijwi ni rimwe twosaba rero ko leta yoraba iga- ikarondera nk'ishyirahamwe nk'amashyirahamwe yama akora mu mabarabara bakazana ikariyeri bagashyiramo gusa yuko mwo dushikira hejuru mukatuvugira bakadushiramo ikariyeri kugira ngo tuze turahaca ata agapfuye ntagakira nk'uko umwibutsa w'ikirundo bivuga uyu munyagihugu avuga ko rimwe na rimwe aharonkera agacupa iyo yafashije imodokari vyagoye twamusanze kw'ibarabara ryinjirira ahitwa mu ndaso hari nk'igihe nyine bakubwira ba- ugakora ko bakaguha nk'agacupa nk'akugwagwa gutyo urumva nta mahera ba- bashobora kuguhereza uyu twasanze ku bya gitwenzi we avuga ko havutse akazi Eh, aha rero nk'umubosi ahaciye araduha nyene nk'ingazi tugakorako iyi moto tuka- tukayidugana muga imodokari turavugana kubera yuko ubona ingene hameze ipakiye arashaka kuduha nka bitanu idapakiye naho akaduha nka bitatu tugakorako kaba ari gatoya gusa si si ikintu kinini umusitanteri wa komine ntega filipo ngabonziza avuga ko ikibazo c'amabarabara kizwi muri komine arongoye ngabonziza yabwiye ijwi rya amerika ko komine ntega iriko irategura kwegeranya abanyagihugu na cane cane abafise uburyo buboneka kugira bakore ayo mabarabara yose umusitanteri wa komine ntega yizeza abarongoye ko iyi ndwi izorangira ayo mabarabara yose akoze neza mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika hejuru ya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaheza duce dukubitiza akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi imbere y'uko duhava tuja mu makambi
ca bijya bintu biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo n'ibihu akandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo nivyo Eka si byo.
ehe dupinge ehe dupinge utangike he mupinga mupinga iki wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
kubera ko ejo mu kiganiro muri isanga twabonye inyota y'abanyagihugu bumviriza ijwi rya amerika ikiri nyinshi ku byerekeye ingene umubyeyi ashobora kuvura umwana wiwe ariko arakorora twashatse kugaruka ku nkuru twari twarabashikirije mu ndwi yahera yari kwiracana nako ku mbuga ngurukanabumenyi abatari bake bibaza ati mbega umwana wanje agwaye no muha umuti w'ikirundi canke nkamuvuza imitindi itandukanye hari mu gihe hari abemeza yuko muganga amerinije imbere yoba yaratanze ubutumwa ahamagarira abavyeyi guhagarika imiti y'ikizungu ahubwo nyabuna bakijukira iy'ikirundi reka umenyesha amakuru y'ijwi rya amerika diane ndonse asubira ducukumburire ino nkuru inkuru yaciye ku mbuga ngurukanabumenyi na cyane cyane ku rubuga rwa whatsapp ivuga impanuro zijyanye n'inyifato ababyeyi bakwiye kugira igihe umwana agwaye inkorora zatanzwe na muganga amerini imbere yanonosoye ibijyanye n'ubuvuzi bw'indwara z'abana akorera mu gisagara cya bujumbura afatiye ku nkorora idasanzwe yibonekeza muri kino gihe mu bana bakiri munsi y'imyaka itanu aha rero hari abibagije ko iyo nkorora yoba ari umugera mushasha utoba wari umenyerewe muganga amerini imbere yemeza ko iyo nkorora iri mu bana muri iki gihe atayo yari aherutse kubona inkorora muri uku kwezi kwa kabiri yabaye nyinshi cyane gusumba ibindi bihe byose nari imaze kubona bihora bishika hariho imyaka ukavuga uti uwo mwaka byananiranye mu mwaka uheze byari bimeze uko barakoroye ku buryo budasanzwe baragwara ibicurane baracibwamwo baragwara ku mubiri barafatana amaso utuntu twinshi ubona ko twavuye ku gicu kitari ciza ni ukuvuga ico gicu ko cari catumye haba tumikrobe ni imigera y'ingwara imigera ihindagurika bivanye n'igicu maze rero abana baragwaye cane gusumba ibindi bihe uko ibintu biri uyu muganga avuga ko ubuvuzi bw'inkorora ku bana bari munsi y'imyaka ibiri butoroshe asigura ko biva ku bukene bw'imiti bagenewe ikoreshwa mu buryo bwo gupompa nk'imwemu imiti ya gripe nk'uko iri yose atanumwe uvuyemwo handitse ko itangura gukoreshwa guhera ku myaka ibiri maze rero twategerejwe kuyikoresha imyaka ibiri itarakwira tukagabanya kugira ngo turabe ingene twashobora gufasha abo bana kuko bose ntibashobora gukoreshwa imiti ijya isha mu mwemu kuko icyo bita nebulization ni hake muri iki gihugu mbere ni hake cyane hake rwose nimba hashika habiri bizoba ari byiza bashobora gukoresha ubwo buryo naho nyine imiti yose naho ishobora guca muri ubwo buryo ikenewe ntiheza ngo iboneke ni nayo mpamvu rero novuga ko byarabaye nk'ibigorana ariko ngira ngo ibicu bizogenda biba byiza muri rusangi abanyagihugu basanzwe bikora ku buvuzi kama inkorora yo ntikunzwe kujyanwa kwa muganga uyu ni umwe mu banyagihugu asaba ko ubuvuzi kama butobura ikibanza ni ukuri umuti w'ikirundi mu bisanzwe ba sogokuru baguma bakoresha mbere byiza byiza mwebwe mwaje muduha iki kiganiro mwodushika imbere ku buryo umuti w'ikirundi udashobora gufutwa kuko agashyitsi ka kera kavumbika umuriro nitwaje muri bishasha hirya y'ibyo tuzawukenera tutakironka abantu bawuduha baduhe inyigisho y'ukungene umuti w'ikirundi ushobora gutangwa ku rugero rushimishije kandi rudashobora konona umwenegihugu muganga amerini imbere nk'uwanonosoye yanosoye ibijanye n'ingaburo y'abana hejuru y'ubuvuzi bw'indwara zabo aremeza ko hari amavitamine ari mu biterwa bimwe bimwe nk'umufumbegeti ikizirankogwa umuravumba hamwe n'indimu ivanze n'ubuki bishobora gufasha umubiri kwigwanira gutyo bikagabanya ubukazi bw'indwara ahanini ashimikira ko bifasha korosha umuhogo kugira ngo woye guharuka ariko rero muganga amerini imbere aragabisha mu buryo bikwiye gukoreshwa kandi ahakana ko bidakwiye gufatwa nk'imiti ivura nk'uko hari ababyakiriye muri ubwo buryo ni ukuvuga ni utuntu dushobora gufasha umubiri kwigwanira kandi tukagabanura ubukazi bw'indwara rero nibyo mperutse kuvuga ko hariho ibiterwa bimwe bimwe umubyeyi ashobora gukoresha bikiri bishasha munyumve neza aha ndahahagarara cyane si byiza ko umuntu agenda afate ikizirankugwe agisekure hanyuma agiteke akimimine acashira mu icupa ngo aze araha umwana kuko kirashobora kugasha kirashobora gukariha ibyo uwabigize biri ku gatwe kiwe ngiki icyo navuze kandi nongeye gusubiramo hariho imiti ituma mu muhogo horoha hadaharuka nk'uko nk'uko hari guharuka harimwo ikizirankugwa iyo ugishizemo ubuki hariho indimu iyo uvanze n'ubuki ugashyira mu tuzi dushushe urashobora no gukoresha umuravumba nawo nyene urorosha umuhogo ushoboye gushiramo ubuki uyu muganga aratanga umuco kukungene ingaburo nk'izo zihabwa abana ariko n'ikindi nshatse kugarukako ni uko ivyo bintu uko ari bitatu ntibabivanga ukoresha kimwe kimwe mbese bivanye n'umwana ingena ngana kuko nk'umwana atarakwiza umwaka indimi iramubabaza cane niba umuntu ayikoresheje ayishira mu tuzi dushushe kandi agashiramwo duke cane iyo aba byanakunda akabirya nk'imbombo mbere kugira ngo bigende buke buke kandi ukabikoresha rimwe ku munsi ku mugoroba kugira ngo umuhogo ugume woroshe wa mwana ntakorore rwose kuko benshi barakorora bakadahwa ndetse bakandurukiramwo no kuzingama muganga amerini ije imbere avuga ko ivyo bishobora kuba birafasha umwana mu gihe atabimenyetso afise byo kuremba nko kudafungura kuyogwa hamwe no gushuha akabona ko ari byiza gutanga umuco nk'uyo kuko hari abasanzwe bagura imiti batandikiwe n'umuganga bakivurira abana babo ibyo avuga ko byama byagize ingaruka mbi ku magara y'ibibondo nk'uko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse ku bijyanye n'iyi nkuru duhere kuri uyu yavuze ati uyu wewe adusubije mu buvuzi bw'imiti y'ikirundi uyu nawe avuga ati ntabara none iyo abazungu yoyo dufata simbona ifise ibyo yica n'ibyo ikiza hari n'uyu yanditse ati ehe ariko mwe murantangaza none gishasha atubwiye niki ibyo biri mu byo basokuru baturatse kandi rugereka ataraza byaratuvura tugakira tubandanye n'uyavuga ati ibyo byega nyene kubivuga tugarukirize kuri uyavuga ati uyo muganga n'imvyeyi basi ashaka kujijura abavyeyi ingaburo zamyeho kuva kera narindi ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika mukanya turaheza dusozere kino kiganiro ariko tubanze dukubitire gato mu ikambi ya nyarugusu aho hari umugambi w'ishyirahamwe save the children watanguye wo gusubiza abana barenga igihumbi n'amajana atanu mu miryango yabo james jovini arabisigura umuvugirizi w'ishyirahamwe save the children bwana metusela joseph mu kiganiro yahaye ijwi amerika yemeje yuko hari impamvu nyinshi zituma abana bayerera mu masoko atandukanye muri izo harimo ubukene bugaragara mu miryango yavuze yuko iyo shyirahamwe ritegereje gufasha abana barenga igihumbi magana atanu mu gice cya mbere kandi ko uwo mugambi watanguye kuva mu ndwi iheze abana batarengeje imyaka cumi n'ine barafatwa bagasubizwa mu miryango yabo hama bakaronswa imfashanyo zitandukanye harimo imyambaro ibiribwa n'ibikoresho byo ku ishuri kwa pamoja ndio maana tukaona leo tuje tuliwaone watoto hao wenye uhitaji twabonye tuze kuraba aba bana hama tubahe imfashanyo kubera urabona ko birirwa mu masoko basegerereza abandi twumva ngo nabasuma turi ku mugambi wo kubaronsa imfashanyo zitandukanye kugira basubire mu miryango yabo hama bakomeze kuja ku ishuri dukeneye kubona yuko buri mwana wese yogira imibereho myiza nk'abandi waacha kwa sababu pia ni watoto wetu.
Bamwe mu Barundi batuye mu nkambi ya Nyarugusu bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza yuko abana benshi bajya mu masoko atandukanye kwiba abandi bagasegerereza kubera ubukene bugaragara mu miryango buterwa no kutagira imyuga bakora.
Jewe ikintu mbonaga mu isoko abana bariyerereza bakatwiba nka jewe barantwaye isimu bari bakwiye kubazibira hamwe ata mwana n'umwe aroyinjira mu isoko bakapfuma bareka abantu bakuze bonyene aribo baza kwanda ibintu ngaha mu isoko muga abana bakubita batamuhira ikibazo cy'aba bana bazerera mu masoko kweri icyo novuga ibyigwa babihebye ntibibandanije n'akazi kabo no kuzerera mu isoko no kwiba nka jewe akarorero umumama umwe baramwivye umukeke ngiye kuraba gatoya nsanga nanjye ifungo ya mwanza barayoye baratwaye urabonye aho ni ingorane harafu ikindi abavyeyi b'abana barakwiye kuhimirizwa kabisa abo bana bakabakurikirana cyane bakagenda ku ishure kwa sababu umwana amaze kumenyera kuza kwiba ngaha mu isoko niwaza tuza tugenda ku ishuri ntaribanye kandi we yani anezerwa n'ubwo maragenda kwiba mu isoko yiba mu isoko gusa ubuhanuzi ndovuga ku bavyeyi nuko boza barakurikirana abo bana umwana akamenya ati mu gitondo yagiye ku ishure aho ntiyagiye ku ishuri nta buzima bwo gutembera mu isoko atari kutwiba gusa ico mbona ni abana b'abarundi nibo kenshi bayerera ngaha mu masoko bataja ku mashure kubera yuko indya bapokeye abavyeyi babo baca badandaza bakagenda kumwiyo mu migorigori kuborerwa wa mwana akabona araye ubusa yiriwe ubusa akaca aza ngaha mu isoko kwiba akabona yuko ari bwo buzima bivanye kuki ku mubyeyi Ishirahamwe Save the Children rifasha gisata c'indero mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu yemeza ko rishoboye gufasha abana bashika ibihumbi cumi na bitanu uko umwaka utashe mu bijyanye no kuronswa ibyo kurya imyambaro n'ibikoresho byo ku ishure ariko hakurikije ibitigiri bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shirahamwe hari abandi barenga ibihumbi ndwi bakeneye imfashanyo zitandukanye Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ijwi rya Amerika akano ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwariko muratwumviriza mwakenuye cane diane nahazowe mwari kumwe kuri mikro innocent kimenye mu buhinga bw'ivyuma yarafatikanije na ingenieur thomas twese twifuriza umunsi mwiza
Bishop unahifadhi